hello guys hello people you're welcome back to our youtube channel yes so my correct people in fact eh, if na your first time when you dey enter here just what no waste time at all no waste time at all just click on the post notification bell now like and subscribe yes so, now here we do wey we they give on all the correct correct gist about royalty about Ooni your Ife's palace to be precise. Hmm my people as i'm saying abi as i was saying omo um, the english too much the english not too much for the situation hmm. na so mariam come go meet her kabiyesi papa anytime mariam go meet that man eh, the man heart go dey even dey cut am because mariam na wahala anytime mariam call person for the palace person know say okay wahala don burst wetin don happen again na uh, eh, mariam come dey ask uh, kabiyesi papa say na kabiyesi papa why is he not allowing Kabiesi let go of uh, eh? Naomi. Why is he always singing Naomi in Kabiesi's uh, eh, ears? Why you no go let eh Naomi go? Say because Kabiesi never ready to let Naomi go. All her efforts now to make sure that Kabiesi release that girl, let her go, so that she should go there inside the house now. This man, wey be Kabiesi papa so, is uh, scattering her plans. You know they make her plans dey work no dey make the whole thing dey work the way she plan am so the thing is really really really really really annoying according to her e dey vex her e dey vex her that why is Kabi kabiyesi father like that why would he even be doing such things why he go dey behave like that why won't he let the woman go and let Kabi a kabiyesi be her own be hers once and for all make Kabi a kabiyesi be her own say so wetin exactly this kabiyesi papa dey find say make e talk am say she go give am anything wey be say e want say but make e stop to dey bring um, naomi matter up anytime Kabi kabiyesi dey there he should stop bringing up naomi's uh, case he should stop talking about naomi around Kabi kabiyesi he should stop giving Kabi kabiyesi advices on how to get naomi back the man sef don stop the man don stop to dey give advice because Kabi kabiyesi no dey hear who dem dey give advice sef eh e no dey hear the advice so the man has what he has stopped so she further though she say make eh eh kabiyesi papa make she stop all the things wey he dey do o oh. that they are not nice that is uh, it, it's screaming wickedness it's screaming wickedness why kabiyesi go do that kind thing why uh, eh, kabiyesi papa go do that kind thing not be wickedness with that like i know this i know the, the uh, uh, he doesn't like me i know that Kabi's father doesn't like me but even though that shouldn't be enough reason for him to want to to scatter her plan she said a lot of things a lot of things that had people wondering why are you afraid since you know that man is your man why are you afraid that one a better question why a person talk and it sweets me well well say the the man is your man wey you dey talk since my man my man my man then why are you afraid you no trust your man you no know wetin your man go fit do you no know your man my man this my man that my man here my man there you no know your man you no trust your man no be small thing o. You no be small thing as they dey talk this thing they go dey talk and na so kabiyesi papa dey look am when he talk finish kabiyesi papa tell am say you see why he will not stop talking about naomi say this is it naomi will never come and stand on his head wọ́n ní naomi ò lè wá ever kó wá dúró láwọn lórí máa rojọ́ báyìí naomi will never do it naomi is such a trained and a cautioned, a cautioned child pikin wey dey train wey learn wey dey caution pikin wey wey ear dey there pikin wey be say eh, mama mama really really really really calm down take train na him be naomi say so, all these ones wey be say Maryam, dey do so say he is not surprised because he know say Maryam normally na so she be say so you are just older you are not wise yay you are just older than that girl you are not wise that girl is wiser than you That girl is smarter than you. That girl knows a lot of things. She knows better on things to do and things not to do. Naomi will never come up to me and talk to me like this. Now she called and say, oh, she she don't be Naomi, oh, she she's fearless, she's this, she's that. She will not take shit from anybody. She's fearless. And this one, now, uh, to last. say, not be about fearless matter even naomi is fearless but naomi would rather call you both of you will sit down una go come analyze matter say that is naomi for you naomi will sit you down una two go come analyze issues talk matter the way matter be not the way you are backing and constituting nuisance around the palace it shouldn't be that way it's not done that way making noise constituting nuisance around the palace it shouldn't be a part of it say but you you must fight you must shout to get what you want say if na you dey inside uh, na naomi position we know say you no go go no be say you are fearless you no go pack comot for palace because you no get shame the man finish her o he finished her. Say because you're shameless, you're so shameless, you will do no such thing. You go rather day, here maybe they chop all the shit, they chop all the yamayama things, make they do am for your head. All in the name of say you wan marry man. Say that girl knows her worth. That was why she walked. She knows her worth. She knows herself. And why she do it, she jejely carry herself, waka, comot say that we they even they try bring her back to try explain things to her that it is not the way she thought uh, the way she's thinking things say and if no be KBC, we know the year word KBC for no land for inside this guy. wahala wey be say mariam the cause up and down so hmm. my people mariam year word or tí kún pọ̀ gbọ́ ṣé tí ẹ fi di mariam gbọ́ etí mariam gbọ́ ẹ̀tọ́ pè mí ní Mariam gan ojú ti máa máa tì mí o ah ojú á ti máa tì mí Mariam ò ní kinní lóòótọ́ kò ní ojú tì lóòótọ́ kò ní pé ah eh, this thing is not good enough to be kò lójú tì àtọ́ àtọ́làtọ́ Mariam ò ní tìjú o kò ní tìjú one naira ah tó bá ń gbọ́ àwọn ẹlẹ́sìn mẹ́ta ẹlẹ́sìn mẹ́ta múrí kan àwọn tí Mariam ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ it's too much it's too much it's not good enough it's not good enough at all i don't know whether Mariam no get person wey be say dey talk to her or person wey she dey talk to i really don't know anyways na so the matter be o oh my people na so the matter be. don't forget to like and subscribe I'll see wetin una think ontop this matter because i don't even see why miriam should be attacking on your first father i don't know why Now the man and you marry have been owning. anyways now people i go see you now for my next video bye